muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi turavugira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru mu burundi ni ishyingurwa ry'umurambo wa nyakwigendera perezida pierre nkurunziza abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma donise bucumi nkuru nziza ni umutegarugori wa nyakwigendera perezida nkuru nziza
ntumbero yo gutera itekanye n'icyubahiro petero nkuru nziza nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye umuhango wo gushyingura umurambo wa nyakwigendera perezida nkuru nziza wabereye igitega umurwa mukuru wa politiki w'u Burundi hagati aho abarundi b'impunzi mu nkambi ya kavimvira bakoze imyigaragambyo mu makuru yo mu mahanga ingabo za somaliya zivuganye umwe mu bakomanda bo hejuru ba al shabab izi ni ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kandi tubagezaho jye na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc turi iwacu buri wese iwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima iratangaza ko hakenewe amadolari arenga miliyari mirongo itatu ku bikoresho imiti n'urukingo bya virusi ya korona fideli niyongabo yaduteguriye inkuru ishyirahamwe oms ryamenyesheje uno munsi wa gatanu ko utwigoro tw'amakungu twunyarutsa gutunganya ibikoresho byo gupima covid cumi n'icyenda incandago n'imiti bizosaba ayo mafaranga mu mwaka uza iryo shirahamwe ritangaza ko gushika ubu imiliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana ane ariyo amaze kuboneka ku yemewe gutangwa iryo shirahamwe ritangaza ko iyindi miliyaridi mirongo ibiri n'indwi n'imiliyoni amajana icyenda y'amadolari akenewe mu mezi cumi n'abiri yimirije harimwo imiliyaridi cumi na zine y'amadolari ku bikenewe byihutirwa ivyatangajwe n'ishirahamwe oms bije imbere y'ikoraniro rikomeye rijejwe gutanga imfashanyo ritegekanijwe kubera bruxelles mu gihugu c'ububirigi ku munsi wa gatandatu ivyo bitangajwe mu gihe abantu bagera ku bihumbi amajana ane na mirongo icenda bamaze guhitanwa n'ikiza c'umugera wa korona ku isi naho abarenga imiliyoni icenda n'ibihumbi amajana atandatu bamaze kuwandura muri somaliya ingabo z'igihugu zishe umwe mu bayobozi b'umutwe al shabab witwa ashraf azmi abu hamdan eugenia mukankusi arakomeza kuri iyi nkuru ashraf azmi abu hamdan yakomokaga mu gihugu cya nepal yari ku rwego rwo hejuru mu batanga imyitozo mu mutwe w'abarwanyi ba kisilamu itangazamakuru rya leta muri somaliya rivuga ko abashinzwe umutekano ba somaliya biciye uwo muyobozi w'umutwe wa al shababu mu bikorwa byabo bya gisirikare aya makuru bayatangaje ejo kuwa kane asraf azmi abu hamdan yiciwe mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya middle juba mu majyepfo ya somaliya nk'uko radiyo ya leta ikomeza ibivuga hari n'abandi barwanyi batatu nabo bishwe umutwe wa al shababu umaze igihe umaranira guhirika guverinoma y'igihugu cyose cya somaliya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani uwo mutwe ushaka gushyiraho ubuyobozi bugendera ku mategeko adakuka ya isilamu shariya muri nigeria umutwe ukorana na leta ya kisilamu witandukanije na boko haram wongereye ibitero fidele niyongabo aratubwira uwo ari wo uwo mugwi ntagondwa z'abayisilamu usa n'uri kurongereza inguvu mu buraruko bushira uruseko bwa nigeria uriko ugabisha muri iki gihe ko uzokwica abasivile bafashe igisirikare ca leta canke amashirahamwe ajejwe gutabara umugwi wiyonkoye ku mugwi boko haramu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uvugwa ko uvise abanywanyi ibihumbi bitanu inguvu zawo zasa n'izagabanutse mu ntango z'uyu mwaka kubera ubucanamwo hagati y'abawugize nyamara mu ntango z'uku kwezi uwo mugwi warishe abantu barenga ijana na mirongo ibiri mu ndwi imwe harimwo abantu mirongo ine mu gisagara ca munguno kirimwo abataye izabo barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu umugwi boko haramu mu bitero vyawo ushimikira ku bibanza vya gisirikare n'abasirikare nyamara uwo mugwi waragize kandi ibitero ku basivile ukoresheje ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi kenshi bikorwa n'abana b'abakobwa igisirikare cya leta cyaragize intsinzi kibifashijwemo n'abanyagihugu bifuza ko uruhagarara n'ubwicanyi bihagarara muri ako karere muri pakisitani urukiko rwahamije ibyaha by'iterabwoba abagabo batanu bo muri al-qaida geoffrey mutagoma aratubwira ibindi itangazo ryaturutse mu ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu ntara ya punjab yo muri pakisitani ryavuze ko buri umwe muri abo yahanishijwe igifungo cy'imyaka cumi n'itandatu n'ihazabu y'amafaranga imitungo yabo bwite nayo yafatiriwe urukiko rwabahamije ibyaha byo gutanga amafaranga ashyigikira iterabwoba gutunga ibisasu biturika kuba mu mutwe utemewe n'amategeko no gutunga inyandiko zawo uko ari batanu bafatiwe mu mujyi wa gujaranwara mu mpera z'umwaka ushize ikinyamakuru down cyandikirwa muri pakistan kivuga ko bayoboraga ishami ry'umutwe wa al-qaida rishinzwe itangazamakuru muri icyo gice umuryango mpuzamahanga ushinzwe kugenzura ibikorwa bishyigikira iterabwoba mu buryo bw'amafaranga washyize pakisitani ku rutonde rw'ibihugu bigomba guhozwaho ijisho uyisaba guhigisha ubuhindu bene ibyo bikorwa aho ariho hose ku butaka bwayo
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri facebook na youtube hombi mukoresheje ijambo rimwe voa radiyo yacu turi no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari noneho mu burundi umurambo wa nyakwigendera perezida Pierre nkurunziza washyinguwe uyu munsi igitega umurwa mukuru wa politiki perezida nkurunziza yitabye imana ku itariki ya munani y'uku kwezi mu bitaro ikarusi leta yatangaje ko yazize indwara y'umutima radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abarwanyi bayo mu burundi yakurikiranye umuhango wo gushyingura iyi nkuru turayigezwaho na mugenzi wacu desire yatungimana uri i kigali mu rwanda
ivyo birori ahanini vyari bigizwe n'imigigwa ya gisirikare mu kibuga c'umupira w'amaguru bitiriye ingoma mu gisagara ca gitega umugwa mukuru wa politike hagaragara abaserukira intara zose zigize uburundi bose mu myambaro yera hejuru mu maso bagaragara ko bafise agahinda bamwe bavuga ko bitarabaja mu mutwe ko nimba nkuru nziza yoba yarapfuye batazongera kumubona ukundi abandi bumviriza amajwi y'amajambo umuhisi yahora ashikiriza mu matelefone ngendanwa bisa naho ari kumwikumbuza ikikujwe ku mpande n'abasirikare mu rwego rw'abajenerali imodoka ya gisirikare ifise isanduku irimwo ikiziga c'uwahora arongoye uburundi perezida nkuru nziza yashitse ku kibuga ingoma isaa zitanu zirenga gato igihe babona ikiziga imbere mu modoka hariko ifoto ya petero nkuru nziza hari abarenga cumi bikubise hasi ku mpamvu z'umubabaro bibaye ngombwa gusaba ubutabazi kuruwa ruje n'igipolisi kijejwe gukinga impanuka amasengesho yari menshi turagutsaze yame abera mu ngore z'igihugu murabe byiza aba washimye ko batuza imbere badufashe kuri kuzigama iragigiwe nziza maze nawe aho uri mu impera y'intungane umuharire ibyo atashoboye gushikako kubera ko kumbure abandi bamubereye intambamyi cyane wenyine nk'umwana w'umuntu bikamusiga inyuma y'amasengesho y'abaserukira amadini ya katolika protesitani n'abisilamu hakurikiye amajambo uhereye ku mukuru w'igihugu userukira umuryango w'amaraso n'uwaserukiye umugambwe sndefdd ivyo birangiye hakurikiye kunamira umuhisi inkuru nziza guhera ku mutambukanyi wiwe perezida evariste ndayishimiye n'izindi ndongozi z'igihugu na bamwe mu ntumwa z'ibindi bihugu bari bitavye ivyo birori ibirori vyo kumwunamira ku kibuga citiriwe ingoma vyasozerewe n'imigwigwa y'igisirikare yo gutanga icubahiro yakozwe n'intwazangabo zo mu rwego rw'abajenerali mu gisirikare mu mudiho w'ingoma za gisirikare imodoka itwaye ikiziga ca perezida nkuru nziza ikikujwe n'abajenerali mu gisirikare batambuka gisirikare n'imiduga ireruye abategetsi baherekeje kiziga basohotse mu nyubako z'ikibuga citiriwe ingoma berekeza ahateguriye gushinguramwo umuhisi inkuru nziza petero yahora arongoye uburundi ni ikibanza kiri muri karitiye ya musinzira hagati mu gisagara ca gitega kw'ibarabara riva mu gisagara ca Gitega rija mu ntara ya Karusi hongeye gukurikira imigigwa ya gisirikare yasozerewe no kurasa ibisasu vya muzinga mirongo ibiri na kimwe vyaturitse bariko barururutse kiziga mu ruhafu ibirori vyo kumushingura vyasozerewe no gushira ingori z'amashurwe ku ntatemwa yiwe uhereye ku muryango w'amaraso umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yavuze ko yagize uburwayi bw'umwanya muto bituma umutima uhagarara
mu bavuze ijambo mu muhango wo gushyingura umurambo wa nyakwigendera perezida nkuru nziza harimo umutegarugori we asize denise bucumi nkuru nziza perezida w'u Burundi evariste ndayishimiye na minisitiri w'intebe wa tanzania kasim majaliwa mugenzi wacu eloge wirika neza yabikurikiranye
indirimbo zo gucura intimba nk'iya korale y'abakozi bo kirimba ca perezida nizo ziriwe zirasamirana ku kibuga citiriwe ingoma ku mugwa mukuru wa politiki gitega habereye imihango nka yose yo gusezera irya nyuma perezida pierre nkunziza evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu yamusimbuye yahagije ubutwari bwiwe amugereranya na ntare rushatsi umwami wa mbere w'u Burundi hamwe n'izindi ntwari nka rwirwa gasore yagwaniye ukwikukira na melchior ndadaye yazanye demokarasi yavuze ko ahombye umukunzi akaba n'umuhanuzi w'ikirenga ntiturizwa n'ubusa turizwa n'ikirukuri turirira umukunzi yadukunze rurengeye ubwo tumukunda nkuru nziza ari nkinzo ikingira iteka n'itekano ry'arakarorero k'indongozi nziza ni umukunzi soma mbike umukunzi pampe w'uburundi iyo imana yari kutugisha inama kabanamba siwe twari gutanga umurimyi w'amasaka ntatangura kugesa ibishishi ahera nyabona kuyarimwo reka twiremeshe mu kuvuga tuti wamwiyegereje kare kuko ari umweranda abanyakibi ntibahava bamwandukiza jewe ubwanje ndahomvye umuhanuzi mukuru umwe abazwa vyose akabazi n'akari mu nda y'ingoma nk'uwayikanye wa wundi amenye icasongoyihwa ndayishimiye yumvikana mu ijwi afise agahinda kenshi akanagira aho ahagarika kuvuga amosozi akagenderanira mu maso yanagize ivyo atangaza n'ivyo asaba abarundi nk'uko wabiduhimirije tuzokugamburukira mu gusozera igikorwa watanguye twubake ikirimba hambavu y'ingoro dushitse rya sezerano ry'igiseke gishigikiye kandi gishishiriye mu ntumbero yo gutera itekanye n'icubahiro petero nkuru nziza nk'uko nawe atahengeshanije kuri dutera tugiye kurondera inyubakwa y'iteka tuzomwitirira kugira tugume tumwibuka turasavye umuntu wese azoca hafi ya kiya kibanza aruhukiramwo yaba ubugenda n'amaguru canke ubugenda n'ibihinda guhagarara akazirikana iragi ryiza dukesha nyene icubahiro petero nkuru nziza umupfasoni wa nyakwigendera nawe yashimiye cyane umuryango wa perezida ndayishimiye na leta umunega wiwe yari arongoye ukuntu babaye hafi mu isengesho ryiwe denise bucumi nkuru nziza yashimiye imana ko nagize amahirwe yo gufuha uwiwe mu gihe atari bose bayabona abarundi bahora bamuyoboka bamushigikira urabashoboza kuyoboka no gushigikira samuragwa yasize kuko nawe nyene yashobozwa kuko afise abamufasha amaboko turagushimiye rero kuri uyu mugirwa wa nyuma n'ubuntu tugiriye kubona iki gikorwa gikora turetse hari abapfishije ntibahamba natwe hari abo twapfishije ntitwahamba turagushimiye rero kuri iki gikorwa gikoretse umupfasoni denise yabonetse aremye cyane yanavuze ikindi kintu kimunezera n'imfubyi asize ikindi cyaturemesheje twaravuganye n'abana turavuga ngo nimureke dushima imana kuko nyakwigendera agiye atahemukiye umuryango ntiyigeze aduhemukira kandi ntiyahemukiye n'igihugu kuko yahemukira igihugu twari kubahana ariko kandi tumaramaye ikindi nacyo yarangije atarushe atarushe cyane ikindi dushimira imana nuko atapfuye urupfu twarabonye abakuru b'ibihugu bamwitangiye imbere bapfuye nabi bapfuye urupfu rw'agashinyaguro ibihugu vya tanzania kenya congo brazaville guinee equatorial hamwe na zambia vyarungitse intumwa ziri mu mupfasoni wa perezida wa zambia asanzwe ari umugenzi cane wa denise nkuru nziza umushikiranganji wa mbere wa tanzania yavuze ku giti c'abashitsi kasimu majaliwa yagize isezerano moja kati ya kazi kubwa ambayo ameifanya na ameiacha ni pale ambapo alizungumza na Rais Dr. John Pombe Magufuli, mwenyekiti wa nchi za SADC, aliviomba na kimwe mu bikorwa yakoze kandi asize ni icyo baganiriye na perezida john pombe magufuli ahagarariye umuryango wa sadeke yasabye ko uburundi buba umunywanyi turababaye ko aseze y'isi bitarakorwa ariko ndizeye nyakubahwa mukuru w'igihugu kuzobishitsa twebwe tanzaniya munsi y'uburongozi bwa pombe magufuli tuzogufasha kugira ngo uburundi bube umunywanyi wa sadeke kugira ngo dukomeze iragi ry'ico gikorwa yatanguje nyakwigendera perezida pierre nkurunziza yari atamiye cyane kubona uburundi bwinjira muri sadeke hii ikiwa pia mwanachama wa nchi za SADC.
niko bwana majaliwa yashikirije perezida nkurunziza yasandavye kuwa munani uku kwezi akaba yokwije imyaka mirongo itanu n'itandatu mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka asize umukenyezi n'abana batandatu umuhungu we w'imfura keri nkuru nziza akaba ari mu ntwazangabo z'uburundi afise ipete rya liyetena n'uyu munsi akaba yabonetse mu mihango y'ugufubase yambaye impuzu za gisirikare eroje wurikaneza ijwi rya amerika
tuve mu burundi tujye mu rwanda aho leta yagaragaje imibare y'abantu banduye virusi ya korona bituma ifata icyemezo cyo gushyira mu kato imidugudu itandatu yo mu murwa mukuru kigali ni inkuru ya jeffrey mutagoma ni icyemezo cyafashwe na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mwarimu anastase ishyaka gikurikira imibare y'abanduye covid cumi n'icyenda igenda izamuka mu gihugu nyuma y'iminsi yari ishize icyo kiza kigaragara nk'aho gicishije make minisiteri y'ubuzima mu rwanda iravuga ko abantu mirongo itatu na bane banduye muri uku kwezi makumyabiri na batanu muri bo bakomoka mu midugudu ya kamabuye zuba nyenyeri rugano kadobogo na gisenga yo mu turere twa nyarugenge na kicukiro muri kigali ari nayo irebwa n'icyo cyemezo itangazo rya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ryashyize ahagaragara iryo bwiriza rivuga ko guhera mu ijoro ryakeye kumara igihe cy'iminsi cumi n'itanu ingendo hagati y'iyo midugudu n'utundi duce tw'umujyi wa kigali zibuzanyijwe abakozi bahatuye baba ba leta cyangwa abakora utundi tuzi nabo bategetswe gukorera mu ngo zabo mu gihe ibindi bice by'umurwa mukuru bitegetswe gukomeza kubahiriza amabwiriza yari yashyizweho n'inama y'abaminisitiri yo kuwa cumi na gatandatu z'uku kwezi hari hashize iminsi mike inzego z'ubutegetsi zidohoye ku isubukurwa ry'ibikorwa bimwe na bimwe ariko iryo tangazo riravuga ko muri iki gihe inzego z'ubuzima zikomeje kugenzura ko hari n'ahandi hashobora gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo bibaye ngombwa rigasaba inzego z'ibanze z'umutekano gufasha mu kubahiriza aya mabwiriza ubwandu bushya bwa virusi ya korona bwari bumaze igihe bugenza make mu murwa mukuru w'u rwanda bwiganje ahanini mu ntara y'uburengerazuba ihana imbibe na repubulika ya demokarasi ya kongo imibare itangwa na minisiteri y'ubuzima mu rwanda igaragaza ko iyo ndwara imaze guhitana abantu babiri muri magana inani na mirongo irindwi bayanduye n'aho abarenga magana ane bayikize ubu abakirwaye ni magana ane na mirongo irindwi na batandatu
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu munsi abarundi barenga igihumbi na magana atanu bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ikavimvira mu ntara ya kivu y'epfo ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana abanyereza imfashanyo z'ibiribwa byabo umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedasto ngabo yaganiriye nabo
icyatumye dukora umwigaragambyo ni uko hamaze igihe kirekire nk'ahari ubusuma turabutohoza buri mu buryo bw'inyegeje ubwa mbere babeshye ko ari abarefije biba ariko buke buke tugiye dutohoza twahasanze bujya atari abarefije turiko tubireba harimo bamwe bamwe muri aba bakozi ba- biba kuko ntibanagomba no gushyira dosiye hejuru ngo bigaragare abasoma baboneka abo ari bo biboneka neza yuko ari bo niyo dufashe ibintu byibwe ntibashaka ko tubishyira ahabona bashaka tubinyegeze bigaca biherera iyo nimba mu by'ukuri barungika ibintu biciye mu- muri porotaye byashyika muri sitoke bigaca bica mu ntoboro y'amabati bisohoka hanze mutubarize ayigesi irunga ikinya ko hariho abandi barezi uje b'inyuma y'urupangu baronka inda mu ijoro aba ari bo hanyuma icyo kimaze kuhaba turavuze n'ikindi kibazo cy'ukuntu batubwindiza batukumiza ngaha kugira bagume baronka ukuntu indya nziza birira natwe bakatukumizaho kutujyana hehe mu nkambi batugize nk'urudandazwa turi abantu bameze nk'abanyororo bafungiye ahantu kugira baronke ukuntu baturira ibintu biturungikira batukoze nk'urudandazwa ikibazo cyabaye kuri muri muri muri iyi kambi ya kabimbira iyo abarundi bari ngaha mu- muri iyi kambi ya kabimbira saa tatu z'ijoro twabyutse tumaze kubyuka kubera hari haheze igihe kinini cyane a- imi- imifuko y'ubufu imigereni y'amakoto igenda tukabu- tutazi iyo iri kirajya ejo rero turu- twari tumaze iminsi turi- turunga urunani rw'abantu b'aba- ba- b'abahungu dusanzwe tuba ngaha turararira tumaze kurarira dusanga tujya twagiye kwikangura kurarira dusanga imifuko ya mbere yamaze kugenda imigereni imifuko y'amanjegeri tugiye kubatesha abaca- a- abandi bagenzi babo baca batangura kudutera amabuye batanguye kudutera amabuye natwe tubaja ko tugiye tubirukanga ko dusanga abajaji zingahe zibiri zamaze gupakirwa zagiye niko guca dutora ibi bi- ibi mubona ngaha iyi mifuko cumi n'itanu n'ibice bibiri Eh, ubufu ubufu nibwo bwa- nibwo twatoye ariko amavuta n'amanjegeri ntitwashoboye kubironka byari byamaze kugenda n'abajaji ibyo rero nicyo twagerageje kubatesha aribyo mubona ngaha byatwawe n'abandi ababitwaye ntitwabonye ariko byafatiwe mu gikoni aho bate- a- aho ba- ba- bake- ba- aho bateka indya bagaburira abarefiti abakozi bateka mu gikoni n'iyi saha ntiturababona turarembye ahubwo n'inzara iri mu kutwica kuko urabona batugaburira rimwe isosi gusa ya manjegeri none imana bari bamaze iminsi tumaze iminsi twumva ko ibintu byibwa Ni bimwe muri wa mugani w'imi- w'ikirundi bavuga ko iminsi y'igisuma iharuwe ko ari mirongo ine none yarayishitse ejo twafashe imifuko imivugo cumi n'itanu yayindi bajaje zaragiye ziyu- zuzuye zi- zitatu zaragiye zuzuye urumva kubera twa- ngo twasimbye urupangu kugira tubafate baratoboye ariko kandi bigaca bidusiga ahantu muri sitoke urumva bya- bi- imifuko imwe twayifatiye hamwe tu- tuyitesheje ariko barayiba iyindi nayo tuyisanga ahantu mu gikoni eh, ifutse niyo mashitingi urumva aba ba- ba- bayoboye ngaho uru- uru rupangu barabizi nk'aba- nk'abasinyira ibi ibi biryo kugira ngo ba- bigende gusinyirwa mu- babitekwe mu gikoni baba babizi murasaba icyo dusaba urabona nk'abo muri seneri bamaze iminsi baduhenda nk'aho imyaka tumaze ni myinshi ngaha tumaze ame- hari abamaze imyaka ibiri hari abamaze imya- ah, amezi icyenda amafomu yarataka yarataye garani baduha ubu n'ubu bunuze baduhaye ubuntu bw'inzira buzotumaze namba tuzomara iyindi myaka ibiri sinzi rero iyi taranzite ko yahindutse inkambi twebwe icyo dusaba dusaba ko bodutwara urumva ko badu- batudindiza ngaha kubera kubera baturira ibyacu urumva biragaragara kuko urabye ukaraba ukaraba iyo nuzenya ukaraba iyo mifuko yose ingene ingana n'ibindi byagiye urumva ko baratwicisha inzara nicyo gituma banka ko tugenda kubera baze barajya ibyo biryo ingaruka bigira ni kubera abana bacu birirwa gusega igarama benge ni murongwe bakirwa babafunze batugaburira isosi y'amanjegeri ubugari bakaduha agataye kamwe ibindi baguma babyiba saa kumi n'imwe niho tujya inzara ikiri twice aho kudugira neza nk'amakungu yatu- amakungu aratwitaho mugabo bategetsi baturongoye nibo baturira ibyacu twebwe rero tuko turasaba twisaba amakungu na oni iduhagurukire badukure ngaha kuko abo baduhaye bariko baratwica bakatwica n'inzara inzara yatwice ntibatujyane bazi mu buhungiro bukuru
bavuga ngo ibyo kurya ngo byi- ngo byibwe ngo na- ngo n'abakozi bo mu gikoni ibyo kurya byiba n'abantu babategetse bo ngaha nyine mu nkambi ko nta mukozi w'igikoni afise urufunguzo rwa sitoke kandi nta hantu nta hantu tubona aho hantu bo baratoboye n'abakozi bo mu gikoni rero bafise abantu b'abashefu ngaha bakorana nabo bantu nibo tukeneye kumenya cangwe bahindura abashefu bakora ngaho bazana abandi bantu ko nimba base kudutwara naho badusubize iwacu mu burundi basi nta ngorane twebwe ikitubabaza kandi ni uko twebwe iyo turiko turabaza ukuntu ibi bintu biriko birasohoka abakozi bo ngaha nyene bo badutera imiragwe no kutwishyura nabi ukamenga twebwe ntabwo tura- eh, turi ibinyabuzima mbe ni kubera iki bashaka kutwishyura amajambo atubabaza kandi twaje duhungira igihugu cyabo rero je nagomba- na- nago- twagomba gusaba twe turazi neza ko kugira imfungurwa zisohoke hajya muri sitoke barazisinyira bakavuga akerekana imifuko neza yasohotse aravuze kaitwe suvere bamusivamo nibarabe ni ukuvuga ko ijya mifuko dutuye batuye baduhereza turayizi ijya mi- iyo mifuko cumi n'itanu rero nayo niberekane ingene yasohotse hama ubugira kandi twebwe tumaze igihe kitari gito ngaha hariho abamaze imyaka ibiri hariho abamaze imyaka itatu amezi ndwi amezi atandatu kuduka n'amavomo baduhaye abanyuma ariko ashaka guhera none tuzoguma ngaha kuzoshika ryari mbeko bavuga ko atabarabara ibyo bapakira bija hehe bigenda gute
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwa gatandatu nk'iy'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'icyenda mohamed ali icyamamare mu mukino w'amakofi yatangaje ko awusezeyeho yari afite imyaka mirongo itatu n'irindwi hari hashize umwaka yongeye kwisubiza ikamba rye yari yambuwe na leo spinks ubwo hari hashize imyaka itanu mohamed ali ahuriye na george foreman i kinshasa mu mukino wabereye kuri stade wa makumyabiri gicurasi imbere y'abantu ibihumbi mirongo itanu kugira ngo perezida mobutu sese seko abazane mu gihugu cye yari yishyuye miliyoni icumi z'amadolari ariko ibyo gusezera ku mukino ntibyatinze mohamed ali yari yaramenyereye iraha kandi rirahenda ku buryo amafaranga ye yagiye akendera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani mohamed ali yasubiye gukina kubera ko ubukungu bwari butangiye kwifata nabi ahura n'umuteramakofi rari holmes bamwemereye miliyoni umunani z'amadolari yatsinda yatsindwa icyo gihe holmes yaramutsinze umwaka wakurikiyeho ahura n'uwitwa trevor bardick nawe aramutsinda icyo gihe yahise yigira inama idakuka yo gusezera burundu yari afite imyaka mirongo ine yaje no kurwara indwara yo gususumira yitabye imana ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na cumi n'itandatu afite imyaka mirongo irindwi n'ine
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
inshuti banywanyi mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama